Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabeera. Shama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinteen DC irraa kan isinii dabarsuuf qophii guyyaa har'aa wixata caamsaa ja'a bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 28 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu anbafqaaduu moroodaati qophii keenya galgala kanaa keessatti magaala alaabaa keessatti. lolaan bishaanii lubbuu namoottanii galaafachuu isaa naannoo gambeelaa keessatti hidhattoonni namoottan torba madeessuu isaanii waa'ee boqonnaa atileetii xannaa nagarii akkasumas qophii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isna affeeraa amma kan dursu oduudha garas darbe.
Attam oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataarraa waliin an jaallanne gammadaati. Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa giddugaleessaa godina alaabaa keessatti roobni hamaan argame lolaa bishaanii uumeen namoonni shan ajjeefamu bulchiinsi godinaa beeksisee jira. Godina alaabaa magaalaa Diijoo fi Qullittoo naanna'ee aanaalee argaman keessatti sanbata darbe kan rooba jandoo roobe lolaa bishaanii hordofsiiseen. Lubbuu namoota shanan kanaa galaafachuusaa bulchiisa godinaa keessatti itti gaafatamaan qajeelcha dhimmoota koominikeeshinii ka ta'an obbo Haaruun Ahmed sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsanii jiru. Balaa lubbuu namaa irra ga'een alattis lafa hektaara soddoma caalu irratti oomishni midhaan adda addaa faca'anii turan irrattis miidhaa dhaqqabsiisuusaa ibsaniiru. Hanga gabaasni kun qophaa'etti reeffi namoota sadii argamuufi. reeffa namoota biraa argachuuf hojiin barbaachaa gaggeeffamaa jira jedhan bara kuma lamaaf saddeetiif kuma lamaaf sagal keessa balaa wal fakkaataan mudate akka tures yaadachiisanii jiru. eejansii meteoroloojii biyyoolessaa keessatti ogeessi raaga qilleensaa kan yeroo dheeraa akka ta'an obbo Baqaaluu Taammana roobni ramaddiin baratame caalaa roobuun kun biyyattii gama kibbaa keessatti akka itti fufu ibsanii. Balaan dhaqqabus isuma kana waliin kan wal qabatu akka ta'e dubbataniiru. Jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan ochaan mootummaa Itoophiyaa waliin raaga dursaa ibsanii turaniin naannolee roobarraa lolaan argamu balaatti geessisu dabalatee biyyattii keessatti baatii guraan dhalaa qabee hanga waxabajjitti haala lolaa bishaanii roobarraa dhufuun dursanii eeggannoo gochuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Namoota miidhaman kana gargaaruuf hanqinni maallaqaa fi meeshaa adda addaa akka jiru ochaan ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Sanbata darbee bulchiinsa naannoo Gambeelaa keessatti hidhattoonni awutoobiisii uummata deddeebisu irratti haleellaa raawwatan jedhameen namoonni torba madaa'uu isaanii jiraattonni himanii jiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Haleellaa magaalaa Gaambeellaa irraa fageenya kiloomeetira torba irratti dhaqqabe kana ilaalchisee itti gaafatamaan magaalaa Gaambeellaa keessatti hospitaala sadarkaa duraa obbo Roon Goonyi namoota haleellaa kanaan miidhaman torba wal'aanaa kan jiran ta'uu sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Paartii mormituu ka ta'e sochii Deemokiraatawaa uummata Gaambeellaaf dura ta'aa ka ta'an obbo Saayimon Tuut. Atoobisiin kun namoota jaatama fe'ee aanaa Itaangirraa gara Gaambeellaatti imalaa akka ture sagalee Ameerikaaf ibsanii haalli kun irra deddeebiin akka raawwatamuu fi bulchiisi naannoo sanaa kanneen badii kana dalagan seera duratti akka dhiyeessuuf gaafatanii jiru. Mootummaa bulchiisa naannoo sanaatti waajjira nagaaf nageenyaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Bagwaal Jook haalli kun innaa dhaqqabu innammaa yeroo sadaffaaf ta'uusaa fi. Atoobisoota eegumsaa jalatti deemaa turan biraa inni kun duubatti waan hafeef kun isa mudatee jedhan kanneen badii kana geessisan waajjirri isaanii hordofaa akka jiru ibsuudhaan uummanni gama odeeffannoo kennuun akka gargaaruuf waamicha dhiyeessanii jiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinneerraa gabaaseera.
Atileetiin Itoophiyaa dorgommii maaraatoonii biyya bakka bu'ee fiigaa ture. Xannaa nagarii addunyaa kanarraa du'aanii boqotee sirni awwaalcha isaa har'a caamsaa ja'a bara 2024 magaalaa Finfinnee Bataskaana Saalitamirat keessatti raawwatee jira. Atileet Xannaa Nagarii bara 1991 fiigicha guutummaa Afrikaa irratti. bara 1992 biyya Jaappaan maaraatoonii Fokokaa irratti bara 1994 biyya Xaaliyaanii maaraatoonii Veensi irratti hirmaatee kan mo'ate yommuu ta'u dorgommii Oloompiikii Baarseloonaatii fi dorgommiiwwan adda addaa irratti biyya isaa bakka bu'uudhaan hirmaatee meedaaliyaa warqee saddeet dabalatee meedaalaawwan digdama atileetii argachuu danda'eedha. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa giddaa ayyaanaatti bara 1962 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan dhalatee fi umurii isaa waggaa 54tti kan du'aan boqote atileet Xannaa Nagarii abbaa ijoollee dhiiraa sadiitii fi durba tokko akka ta'e Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Hordoftoota keenya seenaa atileetii kanaa fuula duratti bal'inaan isiniif dhiyeessuu yaalla. gara oduu biraatti yommuu darbinu immoo kiristaanonni ortodoksii itiyoophiyaa guutummaa biyyattii keessatti ayyaana faasikaa bakka adda addaatti kabajanii jiru oduu kana bal'inaan jaalladhee gammadaatu nutti himti kiristeena.
kiristaanonni amantii ortodoksii itiyoophiyaa guutuu biyyattii keessatti manneen amantaa dhaquudhaan ayyaana faasikaa kabajanii oolaniiru. Itoophiyaan awurooppaan alatti baay'ina uummata amantii ortodoksii hordofu kan qabdu yoo ta'u amantoonni hedduun guyyaa fannoo jechuun kan jimaata darbee san gara mana amantaa abuna taklaayimaanot kan handaara magaalaa finfinnee jirutti argamuuf imalanii jiru. Bataskaanni kun bosonaan kan marfame yoo ta'u namoota hedduu biratti akka bakka tasgabbaa'aaf qulqulluutti ilaalama. Guyyaa tokko booda jechuun gaafa sanbataa immoo amantoonni gara bataskaana guutuu magaalaa Finfinnee keessa jiranitti walitti qabamanii ayyaana du'aa ka'uu yesus kiristoosiif xumura soomana ji'a lamatti dhihaatu kabajaniiru. Itoophiyaa keessatti namoonni hidhaman jireenyarraa buqqaan dirree irratti kan kufanii fi beelaan kan rakkatan jiru ka jedhan abbootiin amantii amantoonni guyyaa ayyaanaa kan namoota rakkatan gargaaruun akkasumas deggeruun akka dabarsan gaafatan. Jibbaa fi adda ba'uun carraa keenya isa dhumaa miti ka jedhan abbootiin amantii kun abdiin keenya guddaan du'aa ka'uu gooftaa yesuusis jedhanii jiru. Waldaan amantaa warra biyyootii gama dhihaa irra caalaan isaanii bitootessa soddomii tokko ayyaana faasikaa kan kabajan yoo ta'u waldoonni ortodoksii gama bahaa kanneen dhahaata yookaan kaalandarii juuliyaan hordofan immoo gaafa caamsaa shanii ayyaana faasikaa kabaju.
amma immoo gara oduu biyya alaatti ceenaa gara afrikaa jechuudha paartiin biyya toogoo bulchaa jiru paarlamaa biyyattii keessatti barcuma harka caalaa injifachuu isaa koomishinii filannoo biyyattii beeksisee jira oduun kunis kunooti.
kunis ba'ii filannoo yeroof labsame kan torban darbe sagalee kenname irratti mormitoonni fudhatama dhabsiisuudhaan. kun akka qaama tarkaanfii aangoo pireezidaant naasigbe dheeressuuf fudhatame akka ta'e ibsameera ba'iin sagalee yeroof sanbata darbe galgala ba'e kun akka agarsiisutti paartiin biyya bulchaa jiru gamtaan riippaabilikaa sagalee heera haaraa yaada filannoo pireezidaantii haquu fi miseensota mana maree pireezidaantii filachuuf aangoo kennu deggersa qorate irratti barcuma dhibba tokkoof kudha sadii keessaa dhibba tokkoof saddeet injifate tumaan heera mootummaa haaraan kun. turtiin pireezidaantummaa waggaa afur akka ta'u kunis marsaa lamaan qofa akka ta'u daangessee tumee jira. Umriin isaanii shantamii torba kan ta'e naasigabeen bara kuma lamaaf shan irraa eegalee aangoo irra kan jiran yoo ta'u yeroo aangoo isaanii bara kuma lamaaf digdamii shanitti xumuran paarlaamaa haaraatiin irra deebi'anii akka filataman hanga bara kuma lamaaf soddomii sadiittis aangoo irra turuu akka danda'an taasisa. Mormitoonnis ta'e abbootiin amantii barri aangoo isaanii erga xumurame booda seera miseensonni mana maree baatii bitootessa keessa raggaasisan erga kuffisanii booda mormiin akka ka'u gaafataniiru.
Hayyee hordoftoota keenya oduuwwan keenya kanumaan raawwannaa amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbinaas gara yuunaayitid isteetsi irraa jalqabna mooraa yuunivarsiitiiwwanii keessatti buufatanii barattoonni mormiidhaa fi buufata ijaarratanii hedduun isaanii diigamuusi. yuunaayitid isteet keessatti hiriirtonni deggertoota garee warra paalastaayin ta'anu bakka isaanii ammallee akkuma qabatanitti jiru akka xiinxaltoonni tokko tokko jedhanitti immoo hiriirri yookaan mormiin akkanaa haala amma jiruun yoo itti fufe filannoo pirezidaantummaa bara 2024 as biyya kana keessatti taasifamuudhaaf deemu irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jechaa jiru gabaasa veeroonikaa vaaldaraas igileesiyaas dhimma kana irratti sagalee ameerikaatiif ergite mitikkuu fiqaaduu akka taanutti qindeessee jira waliin haa caqasnu.
sanbata dabarsine kana yuunivarsiitii virjiiniyaa keessatti hiriirtota deeggartoota paalestiin digdamaa ol poolisiin to'annaa jala oolchuunii fi humnaan bakka buufata isaanii yeroo diiguun bittinsu argameera garuu immoo gochichi hiriirtota sana waan abdii kutachiisee hin fakkaatu baay'een isaanii immoo gaaffii isaanii guyyaa eebba isaanii irratti geessaniiru akkuma isa kutaa miichigaan keessaatti. yuunivarsiitii koolombiyaa keessatti gamoo hiriirtonni dhuunfatanii turan kibxata darbe erga poolisiin humnaan gadhiiseen booda bulchaan magaalaa niiwuyoork eriik adams dilbata kaleessaa televiziyoona abc sagantaa zeeswiik irratti dhiyaate sirna eebba kanaarratti qaamni seera kabachiisu tasgabbiin akka jiraatu ni taasisaa jedhe.
hojii keenya ni hojjanna dhaabbatichi barattoota isaa eebbisiisuudhaa fi maatii isaanii wajjiniin yeroo bareedaa dabarsuun kabajuu fi yoo murteesse karaa. nagaa ta'een akka raawwatamu ni mirkaneessa.
pirezidaanti joo baayiden kamisa darbe waa'ee hiriirtootaa ilaalchisuun ergaa dabarsaniiru hoogganaan duula filannoo joo baayiden miich laandiriyu dilbata darbe televiziyoona cnn sagantaa. State of the Union irratti dhiyaachuun ergaa ijoo baayiden jechuun kan dubbatan.
Eenyuyyuu mirga hiriira ba'uu qaba. Garuu hiriira karaa nagaati. Hiriira jeequmsaa kan hiriiraan yoo ta'e achuma irratti dhuma. Waan akkasiif bakki hin jiru. Farra Yuhudaatiif bakki hin jiru. Warra Islaamummaan isaan sodaachisuufis bakki hin jiru.
Kaadhimamaa pirezidaantii Riippaabilikaanii kan ta'uu danda'an Doonaald Tiraamp dilbata darbe kana waa'ee hiriira deeggarsa Paalestiin irratti taasifamu kan ilaaleen qeeqa isaanii haaromfataniiru. miidiyaa hawaasaa isaanii isa tiruuz jedhamu irratti maxxansanitti mormii suukkaneessaa kana hundumaaf sababni jalqabaa baayidenidha jedhaniiru yuunivarsiitii michigaan irraa ogeessi saayinsii siyaasaa maayikal taarugoot kun tarsimoo siyaasaa tiraamp irra deebiin filatamuuf ofii isaanii deeggaruuf itti fayyadamaa jiranidha jala.
barattoota dabalatee hiriirtonni akka hidhamanii mooraa keessaa baafaman barbaada garuu inni kana hin hubatu yookaan pirezidaantichi kana keessa kallattiin to'annoo xiqqoo tokkollee akka qabu beekamtii kennuu hin barbaadu.
yoo itti fufan garuu mormiin kun filannoo ji'a sadaasaa irratti dhiibbaa ni qabaataa jala maayikal taarugoot.
akka yaadutti mormiin kun waliigalaan doonaald tiraamp kan fayyadudha sababni isaas yaadni isaanii kan deggertoota isaatiin harka caalaa faallaadha akkasumas carraan ba'uu isaanii guddaa ta'e gara biraatiin immoo hirmaannaa dargaggootaa hir'isuu mala keessumaa dargaggoota warra joo baayiden deggeran.
pirezidaanti joo baayiden kibxata dhufu kana godambaa yookaan muuzeemii hoolookost muuzeemii isa yaadannoo naaziin lammiilee yihuudotaa itti fixe irratti waa'ee farra yihuudotaa ittisuuf tattaaffii godhamu ni dubbatu jedhame eegama torban doonaald tiraamp kan ilaaleen immoo dhaddacha mana murtii yakkaa niiwuyoorkitti dhiyaachuunii fi duula filannoo haaraa gaafa caamsaa kudha tokko niiwuujarsiitti. taasifamuuf jiruun baay'ee qabamaa ta'aa jala gabaasni veeroonikaa baaldiraas iglisiyaas.
Tole amma immoo gara gabaasa torbanii biizinasaatii fi diinagdeetti darbina. gabaasni kun gara gaanaatti nu geessa har'a biyyoonni afrikaa caalaan isaanii malaammaltummaa dhaabsisuu irratti daanqaa yookaan immoo dadhabuu isaanii ibsa gabaasni tiraanispaaransii intarnaashinaal dhiyeenya kana ba'e. biyya gaanaa dabalatee biyyoottan afrikaa hedduu keessatti malaammaltummaan ammallee dhugaa ta'e waan mul'atudha. akka koomishiniin mirga namoomaatii fi haqaa bulchiinsa biyyattii gaanaa jechuudha jedhetti malaammaltummaan baajata biyyattii keessaa gara dhibbeentaa digdama qabatee jira. gareeleen hawaasa siviilotaa walitti dhufuudhaan qabsoo malaammaltummaa dhaabsisuudhaa fi balleessuutti makamanii jiru kunis gocha malaammaltummaa saaxiluudhaan namni hunduu tarkaanfii akka fudhatuu fi dhiibbaa gochaa jira gabaasa isaaqee kaaldeezii akiraa gaanaa irraa qopheesse jaallanni gammadaa akka ittaanutti nuuf dhiyeessiti.
gaazexeessonni gaanaa kun seenaa qorannoo guddaa ittaanuuf karoorfatanii jiru isaanis akiraa keessatti kan argamu the fourth state kan fedhii uummataa fi itti gaafatamummaa miidiyaa faawundeeshin for west africa jedhamu keessa hojjetu gulaalaa akka ta'an koofii inchil akka jedhanitti.
we work with ghanaians we work with with whistleblowers who give us information and so.
lammiilee gaanaa waliin hojjanna namoota odeeffannoo nuuf kennan waliin hojjanna kanaaf dhimmoota dhiyaatan ilaallee keessa gadi fageenyaan seenuun ilaalla bifa maxxansaa barreeffama toora intarneetii fi viidiyoo yuutuubii fi kana hundaan galmee idileetti isaan baafna.
maxxansaaleen baafnu kunneen seenaa farra malaammaltummaa waliin walqabatan irratti baay'inaan kan xiyyeeffatanidha barri 2021 erga eegalame as. seenaa farra malaammaltummaa lafa raase hedduu maxxansinee jedha kofiin isaan keessaa tokko piroojeektii ibsa qabeenyaa irratti qondaaltonni mootummaa qabeenya isaanii akka labsan ulaagaa hordofee ture dhaalaatti qoratee dhiyeessee jechuun kofiin dubbataniiru.
kanaaf yeroo seenaa sana hojjannu qondaaltonni mootummaa hanga 294 fi sanaa ol ta'an qabeenya isaanii ariitiidhaan ibsan dhugaa dubbachuudhaa fi maxxansa sanaan dura hin qaban turan garuu mo'aangoorra turan garuu yeroo seenaa sana maxxansinu baay'ee dafanii qabeenya isaanii labsan sun dhiibbaa qaba jennee yaanna hangaa'otaa fi qondaaltota mootummaatiif ergaa sirrii dabarseera.
Kanneen duula farra malaammaltummaatti bobba'an akka jedhanitti gaanaan karoora hojii malaammaltummaa ittisuuf eegaltus malaammaltummaa biyyattii keessaa irratti qabsaa'uun hojii sodaachisaa ta'eera. Garee gaanaa integiritii inisheetiif jedhamuuf daayireektara waliigalaa akka ta'an meerii aadaa akka jedhanitti.
The National Anti-Corruption Action Plan was the blueprint for all of us to fight corruption. However,
karoorri tarkaanfii farra malaammaltummaa biyyoolessaa malaammaltummaa ittisuudhaaf hunda keenyaaf hundee ture haa ta'u malee sirnicha keessaa qaawwa baay'een xiyyeeffannoo irratti hin kennamne akka jiru nu hubattu kun immoo qabsoo malaammaltummaa irratti gaggeeffamu ulfaata taasisa.
Qaawwaa jiran sana keessaa muraasni seerota dadhaboo qondaaltota mootummaa malaammaltummaa qaban qorachuu fi seeratti dhiyeessuuf aangoo qaban kan gufachiisan dabalata. Gareen hawaasa siivikii kan akka giddugala misooma deemokiraatawaa qaawwaa jiru guutanii qormaata kana fudhataa jiru. Dhaabbatichi bara 2017 tti malaammaltummaa uummataa hir'isuuf yaalii ifa ta'e leellisuudhaan piroojeektii malaammaltummaa faccisu yookaan korraapshin waach piroojeekti jedhamu jalqabee jira. Daayirektarri waa'ee abukaatummaa fi hirmaannaa imaammataa akka ta'an. Koojoo Pampuuni akka dubbatanitti.
We we we are able to do original investigations. Uh, we have actual uh, uh, uh, investigative journalists uh, um, as part of the team.
Qorannoo ofii keenyaa hojjetuu dandeenya. Akka qaama garee mataa isaa danda'eetti gaazexeessota qorannoo qabatamaa geggeessan qabna. Garuu dhimmoota geggeeffamaa jiran yookaan dhimmoota awwaalamaniiru jennee nutti dhaga'amuu fi dagatamaniiru jennu hordofuun lubbuutti horuu dandeenya.
Duulli garee kanaan waggootii darban torba keessatti gaggeeffame bu'aa argamsiisaa jira jedhu Koojoon.
We didn't want Nutii fi kaayyoon waliigalaa qabnu akkuma jenne dhimmi malaamaltummaa akka ta'uu fi akkasumas darbee darbee deddeebi'uu akka ta'u hin barbaannu turre qabsaa'uu itti fufuu qabna dantaa qabaachuu qabna isa jedhu sammuu lammiilee keessa kaa'uu qofa barbaanne isaanis qabsootti makamuu akka qaban sababni isaas malaamaltummaan idileetaa akka jiru nutti dhaga'amaa waan jiruuf namoonnis akkasitti akka itti dhaga'amuuf ture.
galata hojiiwwan gareewwan hawaasa siviilii kanaatiin qabsoon malaammaltummaa irratti taasifamu sammuu namoota.
Akka ogeeyyii farra malaammaltummaatiif bulchiinsattis ta'e akka jaarmayaa qorannoo geggeessu tokkootti hojii baay'een hojjetameera. Malaammaltummaan dhimma rakkisaa danqaa hedduu qabu ta'uusaa ragaa qorannootiin agarsiisneerra. Kana qolachuudhaaf immoo kutannoo cimaa barbaachisa.
Akka dhaabbati tiraanispaarensii intarnaashinaal jedhu qabsoon malaammaltummaa irratti gaanaa keessatti waggootii arfan darbaniif dhaabatee ture. gaanaan waggaa arfaffaa walitti aanuuf qabxiin galmeessiste tokkoyyuu hin jiru malaammaltummaa ittisuu irratti guddina tokkollee hin argisiifne biyyootaa fi naannolee yeroo sanaaf qorataman dhibba tokkoof saddeettama keessaa gaanaan sadarkaa torbaatammaaffaa irratti argamti xiinxaltoota hedduudhaaf qondaaltota mootummaa malaammaltummaadhaan karaa sirna haqaa gaafachuun. malaammaltummaan hawataa akka hin taane gochuuf furtuudhaa jedhu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as magaalaa Waashinten DC istuudiyoo 48ffaa keessaa isinii darbaa jirudha. Darbeen itti aanu kan qophii torbaniiti. Ispoortiidha. dorgommii maaraatoonii piraagii tibbana cheek riippaabilikii keessatti taasifameen atileetonni itoophiyaa olaantummaa isaanii agarsiisanii jiru badhaatuu hirphaa dorgommii dubartootaatiin yemmuu mo'annoo injifannoo galmeessitu dhiiraan immoo atileetii lammii biraanuu mo'atee jira gama biraatiin. pirimeer liigiin ingilizii tapha torbanii yookaan immoo marsaa soddomii jaaffaa irratti gareewwan lamman bara kana shaampiyoonaa ta'uu danda'u laata jedhamanii eegamanu arsenaalii fi maanchister yuunaayitid maastirser sitii jechuun mo'atanii jiru. akkasumas immoo du'a atileet xannaa nagarii irrattis gabaasa qabnaa namoota isa beekanu haasofsiisuudhaani hunduma kanaaf iyyuu eebbisa naggasaa toora irra jira isin eeggataa jira darabeen kan isaati waliin haqaqasnu.
Atileet Xannaa Nagarii dorgommiiwwan maaraatoonii hedduu irratti kan hirmaate yoo ta'u maaraatooniiwwan kan akka Fokokaa fi Veenezaa injifachuudhaan beekama. Akkasuma Olompikii Baarseloonaa dabalatee dorgommiilee intarnaashinaalaa garaagaraa irratti biyyasaa Itoophiyaa bakka bu'uun atileetii hirmaate ture. Atileet Xannaa Nagarii naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti kan dhalate yoo ta'u akkuma atileetota kaanii fiigicha mana barumsaatti jalqabuusaa himama. Atileet Xannaa dhalatee umurii isaa waggaa 52tti du'aan kan boqote yoo ta'u abbaa ijoollee sadii akka ta'es ragaaleen argannee ni mul'isu. Leenjisaan garee biyyoolessaa Itoophiyaa kan ta'an Shaambal Tolasaa Qottuu boqochuu Atileet Xannaa Nagarii ilaalchisee sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasisaniin atileetii jabaa fi amala qabeessa akka ture dubbataniiru.
Dheeraa kaasaa tureyyuu akkuma kudhan irraa karaa maaraatoonitti. Maaraatoon irratti biyya baay'eetti kaasee qabxii guddaa qabaa ture jechaadha. Maaraatoon gurguddaatti irratti illee hirmaatee Landanitti illee hirmaatee alillee akka leenjisaa ta'e hundeen dhaqee yeroo tokko daldala irratti bara tokko afuraffaa bahee wal dorgommii adda addaa maaraatoon irratti yeroo baay'ee mo'atee ture jechaa. Kanaafuu maaraatooniidhaan beekamu amala gaariidha. Amalli isaa amala gaarii qabaa, ispoortiin jaalataa, amala gaariidha boodagaa wal
Maalidha sababiin inni du'aan boqochuu isaatii maalidha isin akka isin dhiyeenyaan?
Dibamee dibamee ture gaafa keeseedhaan ta'edha. Na dhukkubaayedha waantotti tokko namallee akka irraanfataa ta'ee kanaafuu xilloo dibamee ture. Isaa garuu waan ta'e sirriitti hin beeknanii na dhukkubaanaan jedha garuu walitti dhiyaannaa na dhukkubee gaafannaa turre gaafannis illee rakkii natti hin fayyuuf dhedhee miidhaan buna keessatti illee alatti guddatee ture amma gaarii boqotuu jechuudha.
Mee haala jireenya isaatiin natti maamee itti dhiyeenyaan waan beektaniif.
Haala jireenyaa gaariirra jira waa tokko tokko guma fiigeetu ta'ee waa tokko tokko. hojii akkuma maaraatoonii dhaabeen hojii biizinasii waa hojjechaa ture akkam beekamutti. Kanaafuu ijoollee sadii qabanii ijoolleenis akka gaariitti barsiisanii jiranii ijoolleen illee of dandeecheef jirtan. Ee awwaalchisaa hunduu ispoortiin hundee Olompiik Komitee Pirezidaantii Daraartuu Faanis ijoolleen hunduu atileetotaan ta'an bakka argamu bakka isaan argamanitti awwaalchisaa raawwatee ijaadha.
oduu biraatiin dorgommii maaraatoonii piraag cheek riippablikiitti dilbata kaleessaa dorgomameen atileetonni itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan injifataniiru atileet lammii biraanuu sa'a lamaa fi deeqaa sadeetii fi sakandii afurtamii shanitti fudhateera maaraatoonii piraag kan injifachuufi atileetonni keeniyaa kibruunoo keemkoomoy jooshuwaa koongoo fi abeel chebeet sadarkaa lamaffaa hanga arfaffaa qabachuun yoo xumuran atileetonni itoophiyaa kan biroo hirphasaa nagasaa fi abbaayina dagguun sadarkaa shanaffaa fi torbaffaa ta'uudhaan xumuraniiru. dorgommiidhuma maaraatoonii piraag dubartoota gidduutti dorgomameen atileet badhaana hirphaa sa'a lamaaf deeqaa 22 fi sakandii 41 sadarkaa tokkoffaa baateetti. dorgommii kanarratti atileet badhaanetti aantee kan galte atileetiin keeniyaa doorkaas tooyitook yogguu taatu sadarkaa sadaffaa hanga torbaffaatti atileetota itoophiyaatu olaantummaa fudhatee xumure. tapha pirimeer liigii ingilizii torbee soddomii ja'affaatti yogguu dabarru falmiin waancaa pirimeer liigii argachuu kilaboota arsenaalee fi maanchester siitii gidduutti ta'aa jiru haalaan hawwataa ta'eera. kilaboonni lachanuu qabxii argachuu qaban morkatoota isaanii mo'achuun argachaa jiru. haala kanaanis arsenaal dirree isaatti kilaba boornamaawus keessummeessuun gooliiwwan saakaa tiroosaadii fi riisee galchaniin goolii sadii fi zeeroon sanbata darbe injifachuu danda'eera. gareen peep gaardiyoolaan hoogganamu maayistar siitiinis kilaba wolverhampton wajjin falmachuun goolii baay'ee shaniif tokkoon injifateera tapha kanarratti haalaand goolii afur maayistar siitiif kan galche yoo ta'u goolii tokkitti hafte immoo alvaareestuu galche. taphoota biroo dilbata kaleessaa taphatamaniin liverpool kilaba tootenaam goolii afurii fi lamaan akkasumas cheelsiin westaam yuunaayitediin goolii baay'ee shaniif zeeroo mo'ataniiru pirimeer liigii ingiliiz kana arsenaal qabxii 83 tokkoffaa maayistar siitiin taphni tokko ta'uu isaa afuu qabxii 82 lammaffaa akkasumas liverpool qabxii 78 aston villaan qabxii 67 sadarkaa sadaffaa fi arfaffaa qabataniiru gabaasa sagalee ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa naggasaa siwiidin stokholm.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu kan seenaa, aadaa, duudhaa, ogbarruu, aartii, muuziqaa, barnoota kalaqaaf jiruu hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'iilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suur-sagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daat koom jedhaan nu erga karaa feesbuukii tiwutariitti fi inistaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu gulalaan qophii keenyaan namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu gusti gammee piroodiwusariin keenya biraan haayiluu aan kan isin keessummeessaa ture babqaaduu morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.